Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kanjogera injongi oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema yo mwumva n'indirimbo kanjogera ni indirimbo yasubiwemo n'umuhanzi masamba intore uyu akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga aracuranga agahimba akanatoza imbyino ni umwe mu bahanzi bamaze kwamamara cyane mu nye- mu njyana gakondo za kinyarwanda masamba yavukiye i bujumbura mu burundi ku babyeyi b'abanyarwanda isumubyara nyakwigendera atanaze sentore ubwe yari intore ubuzima bwa sentore bwaranzwe no kwitangira umuco nyarwanda awutoza abakiri bato urungano rwe ndetse n'abari bamukuriye yabaye intore by'igihe kirekire ndetse yari azwiho ubuhanga mu gucuranga inanga umuhungu we masamba nawe ni inzobere yigwijeho impano zitandukanye akaba anabarirwa mu byamamare mu njyana nyarwanda dore ko anayimazemo imyaka itari mike masamba yamamaye cyane ku bw'indirimbo nyarwanda zirata ubwiza bw'imihango n'imigenzo gakondo by'umuco nyarwanda muri iyi minsi masamba intore ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika twari twifuje ko twaganira ari hano muri studio za radiyo ijwi ry'amerika ariko ku mpamvu zitamuturutseho ntiyashoboye kuba ari kumwe natwe muri studio ariko turi kumwe kuri telefoni kuva i manchester muri leta ya new hampshire hano muri leta zunze ubumwe za amerika masamba intore ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane murakoze cyane edi rwema yego ah, masamba nari mvuze muri make amateka yawe ariko ah, ubwo turi kumwe kuri telefoni gerageza wibutsa abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakurikira radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya masamba ni muntu ki
Ah, urakoze cyane ubundi sinjya menya kwivuga ntangiriye kuri masamba reka nivuge uko biba byagendaga ndicyogere mu ngoga se ngobe ntabaza nyir'icyubahiro mu mihigo nkaba ndi wa rwagiriza bigarama rwa ngarambe umurenzi wo kurwanamiza umutwaro utangira muzenga we yanze gushira Nuko nuko.
amakenga ati mpera yabeza ndi ruti ndi rutingwa ndi rutikura yewe ndi n'umushakamba utagira imbeho mu nda ubundi rero nuko ku- niko ba- bivugaga kera burya umugabo utagira ikivugo sinzi uko- ntabwo yaserukaga ngo agire n'ijambo avu- avuga mu bantu yego ayo mazina ni meza rimwe na rimwe turayakunda ariko tukagomba no kugira n'ikivugo ki- gituma umuntu ashobora kumenya uwo ari we muri make ndi wa- washushe nk'ubivuga neza wabiyentorije neza Eh, ndi umuhanzi mbimaze mu myaka myinshi cyane ubu ngubu bimaze kugera nko mu myaka mirongo itatu n'itanu Oh.
Eh, A- a- kuva rero navutse ndi umuhanzi ku babyeyi eh, umubyeyi wanjye sentore wamuvuze neza nawe yari umuhanzi ndetse na se mu nzenze yari umuhanzi akanarusho akarusho keza ni uko yari na shefu muri nyaruguru ariko ntiyigeze eh, atatira umuco cyangwa se ibyarazwe nawe n'ababyeyi be ibyo rero byatumye mm, bikomezanya mu muryango ndetse data aza no kuba i nyanza rudahigwa mutwe afite imyaka umunani aba mu- mu itorero rya rudahigwa bajyana n'i burayi muri muri mirongo itanu n'umunani ahunga muri cya gihe bimeze nabi i burundi akomezanya umuco awigisha urubyiruko rwose ariyo byanatumye wenda abantu badatakaza eh, uwo muco no kugumana izo ndangagaciro ndetse tunatashye aranawutahana anawigisha n'abatanze mu rwanda ariko yatashye nyine atangiye gukura urumva ko eh, muri izo nzira zose eh, nagendaga mwigiraho kuri jyewe ni nka university yuzuye y'umu- eh, yampa- yansigiye birumvikana eh, wakuriye mu muryango w'abahanzi hari byinshi eh, wigiye muri uwo muryango wawe ariko amakuru nasomye ni uko ku myaka itandatu gusa nibwo wigaragaje bwa mbere mu ruhame mu itorero intore indashyikirwa niko byari bimeze niko byari bimeze itorero eh, data yahimbye i burundi rya mbere ndetse no eh, mu matorero yabayeho m- aho impunzi zose zari ziri yitwaga indashyikirwa yigiyemo abantu benshi cyane ryaciyemo abantu benshi ndetse ngira ngo hari n'ugomba kuba uzi nka muyango benshi bagiye bacamo babahanga bagenda noneho ba- bajya no mu bindi bihugu kuyigisha natangiye kujya kuri sene mfite imyaka itandatu ubwo narabyinaga ariko eh, ku buryo abantu ni ugutandukanya kubyina guhamiriza eh, n'ibindi byose bijyanye n'ubutore natangiye kubyina umwana ukiri muto aba ataratangira guhamiriza ubwo guhamiriza mbitangira nko mu myaka cumi n'umwe gutyo ariko sene nk'uko babivugaga nayitangiye mfite ndi muto cyane ndakana gato Mm.
k'imyaka itandatu Eh, tugaruke noneho ku muco ubwawo nyarwanda eh, wowe n'umuryango wawe mwakomeje kuwuteza imbere eh, aho i burundi mwabaga mwari impunzi ese icyo gihe uwo muco wari ufite abantu bawukunda ba- bawitabira bitabira ibyo birori cyangwa se eh, eh, ibintu byose umubyeyi wawe cyangwa se wowe mwakoraga
Eh, urakoze cyane mu muco abantu batangiye nyine batabyumva neza aricyo gituma data yabonaga ko cyane cyane urubyiruko rurimo ru- rutakaza izo ndangagaciro rugafatirana n'indi mico y'aho bahungiye aha hose bari bahungiye yaba i burundi yaba hehe ibyo rero ntabwo muko- muko ku- kuba impunzi eh, gushakisha uko iyo mibereho ya- y'umuryango we yari umukozi wakoze muri education nationale pendant imyaka myinshi cyane ariko umwanya we kigoroba yawuhaga urubyiruko akawigisha akababwira ati nta kizatuma mutekereza gutaha gusubira iwanyu niba mutaye ubunyarwanda niba mutaye umuco eh, wanyu nimuze rero mbibigisha akabitwigisha mu mihamirizo akabitwigisha mu ndirimbo ikintu rero nashaka kubwira diriki nibutse muri icyo muri icyo kibazo mbajije yajyaga ahimba indirimbo buri kwezi cyangwa mu mezi nk'angahe Wow.
ivuga ko tuzataha noneho tukajya tumva ariko twe turamubaza ariko papa ubu imyaka ibaye i- itanu ibaye icumi ibaye mirongo ingahe tuzataha ryari he ryari ubu u rwanda rwose ndaru- nari nduzi kubera imisozi yatugishaga yatugishaga aha n'aha n'aha ku- kumva akakubwira imisozi y'inyanza akakubwira imisozi y'u- mu ruhengeri igisenyi mu nduga mu mu buganza hose nari nduzi natashye nzi u rwanda kubera mu ndirimbo gusa kubera rero kubidukundisha no kubitwumvisha yuko nta kintu kizatuma dutekereza u rwanda bya- ya- bya- byatumye turukunda turaru tu- tu- turabi- abantu benshi bara- babijyamo haza noneho n'ishuri ryitwa college de Saint- eh, saint albert iryo ni ishuri Niho- ryatangijwe n'abanyarwanda babaga mu Erya- burundi bo n'abanyarwanda b'impunzi baritanga koko bihagije ndibuka bamwe baryigishijemo riza no kuba n'ihuriro rimwe rimwe na rimwe wasanga turyita ngo ni impunzi school Mm.
Eh, ariko nyine tukigamo ibyo bijyanye n'umuco tukigamo indangagaciro tukiga u rwanda n'amateka yarwo ukuntu bashobora kwiga amateka y'u rwanda cyangwa se ibintu bijyanye n'umuco mu gihugu- mu bihugu by'abandi Eh, tukanabonana noneho tukagira iyo nyota yo gushaka u rwanda noneho nta yindi nzira iriho Mm.
ntabwo twari gukora politike ntabwo twari gukora izindi izindi ngamba zose zo gutekereza eh, byo gutahuka byacaga mu ndirimbo mesaje igahita neza cyane Mm. ibyo ibyo ni nabyo ngira ngo byaje kuviramo gushingwa kw'itorero indahemuka ah, icyo gihe ryakoraga akazi mbese mbere ye- mbere ya za mirongo icyenda ryakoze akazi ko kugerageza guhamagarira abanyarwanda ah, kujya mu rugamba rwatangijwe na fpr inkotanyi
Ah, ex- u- eh, indahemuka ni ni itorero ryakoze akazi kenshi cyane nagira ngo mboneho akaryo ko kubashimira ariko cyane cyane nanashimira na n'umuryango fpr kuko ni wo washinze iryo torero indahemuka mu intego yari iki yari ukugira ngo noneho eh, dukangurire abantu twigisha abantu eh, gushaka igihugu kugikunda no kugitabarira kuko ndabyibuka ko muri uko ku- byose twakoraga haba muri za fundraising twakoze eh, ubu nkubwira edi nazengurutse afurika yose ndi muri bya fundraising yo gushaka gu- ibishaka- ibigomba ku eh, gufasha urugamba muri uko gufasha urugamba mu bijyanye n'amafaranga cyangwa se n'izindi mpano zose abanyarwanda bagiye batanga kugira ngo eh, urugamba ru- ru- rushobore ku- kwegera imbere habagamo n'ibyo- ni- na- na- no gukangurira urubyiruko eh, gutabarira urwababyaye tubinyujije mu ndirimbo urumva twari mu mahanga nta kuntu twajyaga ku eh, kubigira Ah, ah, hanyuma se- ma- masa- indahemuka rero zagize akazi kenshi cyane rimwe na rimwe nanakubwira ko no mu rwanda buri wa karindwi ngira igitaramo nita ngo inganzo yaratabaye Mm.
ni ukuvuga icyo gihe ndirimba za ndirimbo zose twarimbaga mu ndahemuka nkaririmba izo twarimbaga mu ishyamba zose eh, kugira ngo abantu mbibutse koko eh, amateka y'urugamba anyuze mu nganzo hanyuma se masamba ah, icyo gihe ntihari abashoboraga kuvuga ngo watandukiriye u- wakuyeho ingofero y'ubuhanzi noneho winjiye muri politiki
Eh, ba- aba- aba- abantu bashoboraga ku- kubibona muri ubwo buryo eh, reka reka nabihere na kera burya na data nawe yari umuhanzi ariko ukabona ko harimo ibintu harimo ka politike ni- ni- ni- burya umuhanzi nako ni- ni- nubwo tutanabyerura ngo tubivuge ariko biba biri kaba karimo politike se ni iki ni ikintu cyose gishobora gutuma noneho eh, ukora ku buryo abaturage aba ah, ah, bawe bashobora kugira ubuzima bwiza eh, nabyo byabaga bi- iyo bi- bikenewe warabikoraga nk'ubwo nk'ubwo nari muto cyane natabaye na- nagiye ku rugamba mfite kuva muri mirongo inani n'umunani n'icyenda nariyo hanyuma noneho nanakubwira ko naje no gukora training eh, military training mm, yo kugira ngo nkamirike nanashimira cyane aba- batumye nkamirika ibyo by'ubutesi ibyo byo kugira iki by'ubuhanzi eh, by'ubusitari by'ibiti ibyo biza kugira uruhande ariko nabyo ndabikomeza kugira ngo noneho ninashobora no kujya mu baturage hari mesaje zanjye ntanga zigire ireme ubwo rero nashaka kubwira ko iyo ngofero ushobora kuyambara ariko burya iyo atari kariyeri ntabwo uyu- ntabwo uba uyu- ubu- ubu- iba ikiri ku mutwe Mm. birumvikana masamba reka twumve gatoya iyi ndirimbo kanjogera hanyuma tugaruke ah, utubwira ibijyanye n'ubuhanzi bwawe noneho umaze kugera mu gihugu cy'u rwanda naho mukanya murakoze
nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda n'impamo nakumereye iyo ni indirimbo kanjogera yasubiwemo n'umuhanzi masamba intore Ah, masamba iyi ndirimbo wasubiyemo ni indirimbo ya kera ni indirimbo yakunzwe n'abantu ah, bakuze Ah, uhitamo kuyisubiramo na- niki cyabiguteye
kanjogera ubwayo ni indirimbo nziza mu buryo bwa bw'injyana eh, ikindi nacyo ki- cyanshimishije edi ni ni- ni- ni uburyo aba- aba- aba- abakurambere bacu bari abahanga yaba mu- mu- muri domene zose haba ku ntambara haba mu muco kuko iyo babaga bavuye ku rugamba baratera barataramaga ba- ba- ba- ba- bagatanga imihigo bakavuga imihigo bakavuga ibigwi byabo bakavuga aho bagejeje umwana iyo ndirimbo yahimbwe n'umwami rwabugiri ubwe ari we nkotanyi cyane ni uko abantu batabizi yahimbye ati niwe wayanditse noneho ashaka umugaragu w'iwacu muri nyaruguru ubwo ndavuga mu bantu bakuru ni amateka data yampaye
Mm.
aba ari we amubwira ati rero njye nkunda kanjogera cyane
Mm.
kubera ibyo kanjogera eh, ibyo umugore yaba yarakoreye umuntu urabizi burya iyo uri ku rugamba umugore mwiza ni siteresi zarazikuramo akaguhumuriza haba hari ibintu byinshi byinshi byinshi cyane uhura nabyo iyo rero ya- yabanye nawe mu rugamba akaba hafi uratuza umutima ukajya hamwe noneho rwabugira yandika tekisite kugira ngo ashimire kanjogera ntiyashobora kuririmba kubera ko iyo do- iyo- iyo- ubwo buhanga ntabwo afite Mm.
rero umugaragu we wo muri nyaruguru eh, ati mpimbira dore tekisite ngiyi mpimbira indirimbo gusa maze nzayiture kanjogera Mm.
niko kuyihimba rero n- noneho nanjye njya- ngenda nyumva nyumva buhoro buhoro ba data bayiremba nza kubaza papa nti ariko kuki iyi ndirimbo utarayisubiramo ngo uyisohore ugire iki Ah, arambwira ati ntabwo birazi iby'abahanzi rero murabizi buriya bigira igihe Mm.
ogewe uko ngenda nyiga ndayifata ndayiga nza kuyi- ku- ku- kuyigira neza nongeramo eh, n'ubundi buryohe bwinshi cyane nk'iriya rofre ntabwo yabagaho ndagukunda shengene ndagukunda disi weye ndagukunda n'impamo hari utuntu twinshi nagiye nshyiramo nyine twiza ndayirema nyi- nyikura muko baririmbaga gusa bihimbarwa biri mu rwagwa cyangwa se no kutarama noneho nyigira indirimbo nziza kugira ngo izahoreho ni indirimbo rero numvaga ko itagomba guhera kuko iyo ntabikora yajyaga kuducika eh, hari ubwo rero kuyikunda Mm.
amateka yayo eh, n'ibintu byinshi bikoze eh, iyo ndirimbo hanyuma rero harimo n'ikinyarwanda cyiza cyiza kiryoheye ugutwi Mm.
benshi batara- ba- batamenya ni bya bindi byanjye bakunda kuvuga ngo ndazimiza rimwe na rimwe baranambaza nkababwira nti bimwe nzabasobanurira amagambo arimo ariko kera nzabikora mbishyire no kuri interineti abantu bamenye eh, amagambo akoze iriya ndirimbo ku batayizi ko barayi- bamwe barayikunda cyane cyane nk'urubyiruko rurayikunda Mm.
ariko ntabwo ruzi i- i- ibirimo Mm.
amagambo arimo
iyi mu- mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaza guha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo nabo ah, bagire ibyo babaza umutumirwa wacu ari we masamba intore umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga ariko masamba hari abakunze kuvuga ngo umuco urakura Ah, ugasanga abahanzi nabo bagenda ah, bagendana n'uko umuco ukura ariko wowe urasa nk'aho wakomeye kuri gakondo ni iki kiguha izo mbaraga
Ah, ni ni ni ni ni ni amahitamo nahisemo eh, injyana gakondo nahisemo umuco ku- gukomeza umuco wanjye cyane cyane kugira ngo nzuse kivi data yasize eh, an- andazi Eh, amaritime yose ndayazi nigeze kuba muto nanjye cyane yose ndayazi yaba rnb n'ibiki byose ariko navuze ngo ibyo ngibyo bifite abandi barabikora kandi babikora neza reka yewe njye mu muco ikindi nacyo ni ukugira ngo ahanini eh, umuco wacu udatakara hari abawigisha mm, abawandika mu bitabo abawuvuga ukundi n'ibiki njye nahisemo kugira ngo amateka n'igihugu cyacu cyaciyemo eh, byose mbicishe mu nganzo numva rero muri jye nyikunze numva ari ubuzima bwanjye ahubwo ntabikoze kaba kabaye umwuka waba ushize A- a- ariko nanone ikibazo aho kiri ni uko wowe eh, ushobora kuba ufite eh, ubwo bushake n'urukundo rwo gukomera kuri iyo gakondo ariko ugasanga ba bandi umuntu yakwita wenda mu gifaransa abakonsomateri b'ibyo wandika ubagezaho barateye indi ntambwe hari ibindi bifuza ni iki ukora kugira ngo nabo bakomere eh, kuri izo nganzo zawe kuri izo kuri ubwo buhanzi bwawe babukunde kandi babukomeze
Ah, eh, icyo ni ikibazo koko kitanareba yewe jyenyine ariko gisho kireba eh, igihugu muri rusange hari hari aho ngeza ariko hari n'ahandi eh, biba bisaba izindi mbaraga zi- zindenze kandi birakorwa birakorwa kubera ko hari minisiteri y'umuco hari na em, ni- ni- ni- ni- n'indi komisiyo ishinzwe kureba ukuntu yazamura ibyo ngibyo ibyo uvuze nibyo birumvikana iyo ureba amajyambere uko agenda atera imbere amateleviziyo ukuntu aza ibyinshi berekanwa berekana iby'ahandi ibyo rero ku rubyiruko bumva ari byo biryoshye bumva ari byo bibashimishije ariko muri iki gihe nacyo cyatumye mpimba eh, itsinda ryitwa gakondo music gakondo ndarihimba ndishira ahantu hose rijya kuri milikoline ndetse tunagira n'amahirwe nyakubahwa perezida wa repubulika aza kudusura ari kumwe na madamu twarataramanye turi abantu twagomba kurangiza isaa yine eh, arishima arahimbarwa tugeze isaa saba kanimari bya rero amahirwe kuri twebwe iyo gakondo rero yarakomeza nta n'ubwo abanyarwanda batekerezaga yuko music ya gakondo ishobora kugera imbere y'abantu harimo ibicurangisho bya gakondo tukavangamo na dukeya ibyo bita akusitike tukavanga ibyo rero byagiye bi- biremamo icyizere ubu ngubu nakubwira ko kuri hoteli zose zo mu rwanda iyo i- iyo gakondo ihari bose bara- baracuranga ubwo ni ukugira ngo ni uku- ni ukugira ngo urubyiruko rw'ubu ru- rubijyemo rubikunde urakoze imbaraga rero dukoresha turazikora eh, nyine turwana n'ibyo bindi bitabi kuko bifite imbaraga zindi ziturenze ariko eh, ntibibuza ko mm, abantu bumva ko koko bagomba kugira identity niyo nicyo ndwanaho urakoze Ya.
cyane masamba intore guma kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bakubaza ah, kuri telefoni dufite janvier wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe
Eh, ubu ndi mu rwanda mu majyepfo muri nyamagabe ikibazo cyawe
Eh, mbere na mbere ndashimira amasamba murakoze Kuko na- cyane na- No- nahere kare numva buriya numva amateka y'uburyo wagiye uzamura umuco nyarwanda numva ndabikunze cyane ariko se masamba ikibazo hari abantu cyangwa abanyarwanda uri kwigisha nabo kuzazamuka nkawe murakoze ikibazo cyanjye ni iki urakoze cyane janvier masamba gerageza usubize icyo kibazo cya janvier Eh, jean yakoze cyane ikibazo cyawe ni cyiza abanyarwanda maze kwigisha benshi Ne- ne- natoje izo ndahemuka narazitoje kuva mm, tukiri mu ishyamba na- na- n'ahandi hose twakoraga natoje amarebe n'imena i burayi natoje indashyikirwa ubwo data yari amaze gukura n'ubu rero ndabatoza nicyo gituma ubona niba uzi jules sentore ukamenya ba daniel garukiye ukamenya ba manuel abona ndakubwiramo bakeya hari abana benshi eh, ntoza kugira ngo bazasigarane eh, uwo murage Nta- na- i- i- nabihewe ubuntu na data nawe yari yabiherewe ubuntu ni ngombwa nanjye ngomba kubitanga kugira ngo dusigasire eh, umuco wacu urakoze cyane masamba reka dufate na tiyeri wiriwe neza
Iriwe neza yindi uri hehe
iyi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
yego reka ubwa mbere ndamukiriza umutumire yedi arakumva
yego ndanamushimire cyane kubera ko yemewe kuza gutwara ku munsi kahise kiwe kugira basangire nabo experience yiwe ndabivuge mu gifaransa ndamukeze rero ko yashoboye gutera intambwe iboneka mu buzima bwiwe hanyuma mu byo ariko aratubwira jewe numvise akantu yakoze kandi gahambaye banakoresheje ngo ko mu bihe bikomeye u rwanda rwari rurimo barashoboye kwerekana icyo umuziki umaze nagomba mbere ngire ko ndamubaza arabye uyu munsi muri afurika yacu arabona yuko umuziki urashobora gufasha abaririmbyi barashobora gufasha gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe biba bihanze igihugu hanyuma ikindi nagira ndamubaze kuko ngira ashobora kuba yarabikoze hariho abantu abaririmbyi dukunze kuyi- kwita mu gifaransa artiste angaje nagomba ndamubaze yuko arabye umunsi abo baririmbyi bamwe usanga baririmba ibintu nyene bihanze abanyagihugu bibakora ku mutima arabye uyu munsi abo bantu abona bagifise ikibanza ndavuga aba baririmbyi abona bafise ikibanza muri afurika y'iwacu hanyuma yabivuze nawe no mu muco w'ikinyafurika cyangwa w'ikinyarwanda cyangwa w'ikirundi ubirabye usa n'uri kurazimangana kubera ko urwaruka ruriko rurahurumbira imiziki mvamahanga yabivuze rnb n'iyindi myinshi abona ntabona yuko umenga mu minsi mike iri kiraza umuziki w'ikinyafurika urashobora kunyika ukazimangana Urakoze Nuko cya- cyane tiyeri urakoze cyane ah, masamba uwo ni umukunzi w'ijwi rya amerika uduhamagaye ari mu mujyi wavukiyemo wa bujumbura subiza ibibazo bye ngira ngo nanamusuhuze nanamubwire ndamukirize abarundi bose barimo banyumva ni igihugu navukiyemo koko ndanakizi Eh, ikindi nacyo reka mpere ku gi- ku- ku kibazo cye cya nyuma kivuga abahanzi baririmba rnb afro ni ni byiza cyane ko abo bahanzi baririmba izo ndirimbo ni byiza cyane eh, kwiga indi eh, in- izindi njyana cyangwa se eh, izindi ritme ariko ni byiza yuko iyo uri kuri iyo rit- iyo uri kuri ibyo ngibyo uteza intambwe ugana iwanyu twese twaziciyemo twaririmbye za bo marle abazi burundi bazi za ibyo bi- abantu twaririmbanye no kuri no muri semaine de l'université no- ibyo bitaga ndibugagiwe groupe twakoraga Ni- ni ni inzira ziguha ubanza kwanza ku interpreta and then ukajya mu kureba i- i- wowe urinde cyane cyane eh, kuri icyo kibazo ntabwo uzatumirwa muri za festival ntabwo uzajya hanze kujya kwerekana iby'abandi ujya kwerekana iby'iwanyu injyana yawe eh, style yawe ibyo rero kuba abantu barimo ba- batandukira ntibatandukira ndibwira ko ari inzira mm, barimo bacamo hanyuma bazajya ahantu bakavuga bati "Eh, reka ngaruke iwacu noneho nkore umuziki byaba ari ibyago kuhera aho ngaho ugahera aho ngaho ukarangiza uri muri rnb cyangwa se wigana eh, ni ukuvuga ko waba waramize bunguri iby'abandi bitari ibyawe icyo ni kimwe ikindi yavuze eh, wanyibutse bovara artiste engage eh
sinzi ko edi icyo gifaransa ucyumva artiste angaje ni ukuvuga ko mu artiste wo- eh, Waf- haba wafashe harimo eh, ibintu politiko musical murimo birimo Eh, ntabwo ntabwo ibyo ngibyo nk'umuhanzi na na ariko na na na- nabifata umu umu uh, umu- umu- umuturage cyangwa se umukunzi wawe ukunda injyana yawe arahitamo aravuga ati uyu muntu ndumva ari artiste angaje cyangwa se ari ibi n'ibi ariko kuri yewe ndibwira ko ngomba kuba mbifite nka nka mirongo i- i- iri- irindwi cyangwa mirongo inani ku ijana i- i- i- ntabwo nabihishira ntabwo waba uri umusore ukiri muto ngo utabarire igihugu cyawe ugende ugikorere ube full time kugira ngo icyo gihugu cyawe ugikorere eh, mu nzira zose ukurikiza amabwiriza wahawe hanyuma ngo noneho ngo uzahakane kuri artiste angaje koko ni artiste angaje ni ikintu cyane cyane i- ibijyanye na mesaje zubaka igihugu zo zisimbukira vuba cyane Eh, eh, nicyo gituma eh, wumva ndirimba indirimbo zimwe zimwe zivuga uzaza ureba u rwanda rw'abanyarwanda hari izindi zi- zi- zikangurira abaturage muri developuma yabo mu kwiyubaka mu mutekano mu mu biki ibyo rero bituma abantu biyunga bakajya hamwe mu bumwe n'ubwiyunge eh, mu kudashishana mu gukundana mu kubaka igihugu muri bamwe bitabatandukanya ku tuntu tumwe tumwe tutagira n'impamvu ibyo byose ni- bi- bimbamo mirongo icyenda ku ijana Eh, hanyuma noneho ibindi bikaba uturimbo tw'urukundo cyangwa se n'utundi tw'udushyengo umuntu ashyira amaboko mirongo icyenda ku ijana biba ari indirimbo zubaka eh, aba- abaturage mu buryo bwo kwiyunga mu buryo bwo kubana mu buryo bwo gu- gu- gutunganya igihugu mbinyujije mu ndirimbo ikindi ya- yakubajije eh, yagize ati niba aba- aba- aba- aba- abahanzi nyafurika bakwiye ku- kugira uruhare eh, mu- mu mu- mu gushakira umuti bimwe mu bibazo bihanze ibihugu bitandukanye bya afurika babinyujije mu muziki wabo oh cyane ibyo ni ni ni, ni ahubwo atanabikoze ari umuhanzi yego koko mugani wawe washobora ku, kuba ari umuhanzi uvuga uti iyo ntabwo ari domene yanjye sinanayizi ariko waramutse uri artiste angaje uri umu artiste koko w'abaturage ubaha message ugomba ku, ku, ku, kubikora mu buryo bwose bushoboka eh, ushobora kuba umu- umuhuza mwiza eh, mu ndirimbo mu bwitonzi mu njyana nziza buri wese akakuyumvamo kandi akavuga ati "Ya- ya mbega ibintu eh, andemye umutima koko so ushobora kuba umuntu mwiza ibyo kandi ngira ngo ah, twibukije abumva radiyo ijwi ry'amerika ni uko ah, hari abahanzi bagiye babigaragaza aha twavuga nka alpha blondi ah, Yego.
twavuga nka lucky dube waharaniye kurwanya ingoma ya ya ba gashakabuhake Ah, ibyo byabayeho kenshi cyane Eh, bya- bya- byabayeho bi- bibaho na bo marle bo marle ni eh, yumvise indirimbo ze nyinshi nawe eh, yarabikoze so abo bahanzi nk'abo babaho cyane cyane rero twebwe mu mateka yacu y'abanyarwanda ni ibintu twaciyemo eh, nawe urabizi bibi nawe ndamubwira twaciye mu bintu bibi cyane eh, bijyanye n'inzangano zidasobanutse na gato eh, bidutandukanya mu- mu mafuti ibyo rero utabikoze uri umuhanzi ntacyo waba ukontribiwa koko kuri nasiyo yawe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni masamba intore uyu akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga Ah, reka twumve gatoya indirimbo uko umutima utera ni indirimbo nshya ya masamba hanyuma tugaruke mu kiganiro muri isanga
uko umutima utera niko mutekereza inzozi zanjye ziganjemo wowe gusa uzankundire nkujyane ku rwesero Mm, maze ndugusenderezemo bose uko rureshya Yeah ndabizi uzavayo undetse ibigwi maze unangabire kuko nzaba nagutunganiye kigabo kigabo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo uko umutima utera y'umuhanzi masamba intore impamvu yahisemo gusohora iyo ndirimbo n'ubutumwa buyirimo ah, turaza kubimubaza mu kanya ariko kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ildefonse wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
twebwe ibibazo bine ni byinshi cyane gerageza ubihine bibe bibiri gusa Eh, ndabibaza nihuta kugira ngo ahite nabisubiza biroroshye cyane Mhm.
icya mbere rero ndamubaza se yumva indirimbo aririmba zirimo ukuri ahamanya n'umutima we ko ari ukuri yakabaye aririmba cya kabiri ese yumva aramutse ubu ariho n'igihe azaba atakiriho abamukomokaho bazaterwa ishema n'imirimo se yakoze cya gatatu ese koko ibihe bihinduka nta ndirimbo yicuza icyaba cyaratumye yiririmba akantu rero ka beya nakumbaza ese koko yumva ubutumwa aririmba mu ndirimbo ze zose ahamanyamo rwose ko ariko kuri akaba yagenera abanyarwanda muri iki gihe urakoze cya cyane nyuma rero aricyo cya kane rwose mwihangane ntimubaze se yumva inganzo ye yarageze mu buzima bwose bw'abanyarwanda ku buryo yavuga ko yakoze akazi ke uko yakagakoze eh, ku buryo abanyarwanda bose bareba mbese ku buryo akazi yakoze ariko akazi abanyarwanda bose bari bamutegerejeho murakoze urakoze cyane Ah, masamba gerageza ubisubize mu magambo make cyane kuko dufite abandi bakunzi benshi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo urakoze bakoze cyane sinzi ko nabasha ku i- i- ikibazo numvise cyane cyane yibanzeho mwe- ni ukumenya ko inganzo yanjye yashoboye gucengera mu mu banyarwanda bose ba- ibyo sina eh, sinabihamya ko ari ijana ku ijana bizagusaba Ariko- ku- kubikoraho ubushakashatsi Eh, ariko na- eh, ngom- eh, urakoze cyane ndasaba ko mbikoramo ubushakashatsi eh, ubwo nzashaka abankorera ubwo bushakashatsi ariko icyangombwa yewe kiri mu mutima wanjye ni uko ngerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihangano byanjye ubutumwa bwanjye bugere kuri benshi kandi bugende ari buzima ari bwiza cyane cyane mu byubaka u rwanda haba mu- muri sosiyete cyangwa se no no no mu mu mu- mu zindi eh, njyana zose nkora zi- zijyanye na na gakondo so ibyo ibyo ibyo nsabye byo nzabikoramo ubushakashatsi hanyuma nzabimenya wanyibutse ibindi bibazo yajya Ah, yajya- ndibaza ko ahanini ah, ah, u- ubisubije kuko yashingiye ahanini ko niba wumva ko ibyo- ubutumwa utanga ari ukuri ah, n'igihe uzaba utakiriho abantu bazavuga ngo uyu muntu koko yari umunyakuri mu byo yaririmbaga ariko nagusubiza ko ndi- ngewe kugeza kuri iyi minota mfite imyaka mirongo itanu ubu ngubu yuzuye ifunditse neza ndemeza ko ninagenda kabisa indirimbo zanjye zizasigara mu mitwe ya benshi Eh, sinzi mu mutwe we ariko mu- mu- muri benshi navugaga ntawu- ntawunoza bose Ni- ibyo ni ngombwa ariko ubushakashatsi antumye ndaza nintaha nza- nzashinga abantu b'inshuti tubukoreho turebe koko ko mm, icyo kintu ni ikibazo cyiza abajije urakoze cyane reka dufate na patrick wiriwe neza patrick uranyumva patrick eh, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko dufite diomede wiriwe
wiriwe neza adi rwema uri hehe
Ah, jeni mu gisagara cya bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ego nda biba ntabwo nkumva neza diomede
ndamukiza mutumirwa ngaho ku ijwi rya amerika arakumva ikibazo cyawe ndakuramukije ndakuramukije Diomede
ego nda- nanjye ndakuramukije no gusuhuza ku gitekerezo n'ibi- n'ibitekerezo byiza uri kubacisha neza
komeza diomede
ego iki- igitekerezo cyane cyatuma mwibarize cya mbere mbe twebwe mu burundi tura- turakumbura aba- abaririmbyi nk'abo ba- baririmba ba- ba- bahanga mbe nka- nka mwebwe abahanzi twebwe mu burundi tura- turabashi- turabashaka mwebwe mu Burundi- muba mushise w'igihugu kugira muze ino mu burundi kugira muze muduteze muduteze imbere ku muziki kuko turavye ino mu burundi hariho abahanzi benshi tutabona ba- baza ku- kudutera intege kuko ndazi nk'ahantu mba hari hano bita kuri rakosita muze mufise uburyo hoho mufise uburyo kugira muze kuririmba ino mu burundi mukaza mu gitaramo nk'abandi nk'abandi kuko cyaka bakeye aba- a- a- abari- a- kenshi barashobora gu- barashobora gufasha abantu batite ushoboje ugasanga ntibishimire mwebwe mufashe uburyo ugira murabe nk'abantu batishoboye kugira muba muze ku- kubafasha kugira muririmbe kugira muronke utwo dusoroma ko kubafasha murakoze urakoze Diomede nubwo telefoni ye itumvikanaga neza cyane ariko masamba yakubazaga ah, ngo niba hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo mube mwasura abarundi nabo mubataramire ngo habe n'abandi benshi babi- bigira mu byo mukora
Eh, me- arakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza cyane nagira nagira ngo mubwire ko burya umuhanzi eh, sinzi ko iryo iryo jambo mu- mu barundi ariko baryita ariko reka tuvuge mu umu artiste nta Umucurance.
mipaka nta mipaka agira ahantu hose agomba kuhagera mu gihe ajyanye mesaje zubaka eh, abantu so na uyu munsi ndi muri amerika ejo bundi nzaba ndi ahandi Eh, gahunda nayo nari mfite vuba y'i burundi ariko nibaho nzabibamenyesha urakoze cyane ah, masamba intore ni umuhanzi w'umunyarwanda turimo tuganira Ah, twumve gato uko umutima utera hanyuma tugaruke tuganire kuri iyi ndirimbo na masamba
uko umutima utera niko ngutekereza inzozi zanjye ziganjemo wowe gusa uzankundire nkujyane ku rwesero
Ah, Masamba iyi ndirimbo yawe uko umutima utera ah, uburyo icurangitse hari ukuntu gatoya itandukanye n'izindi ndirimbo usanzwe usohora Ah, ndumvamo ka afrobeat gatoya ndumvamo zuke ndumvamo kizomba iyi ndirimbo iri mu yihe njyana
ahubwo uri umuhanga cyane mu bushakashatsi iyo ndirimbo irimo irimo eh, ubuhanga ariko bu- bujyanye ni- n'injyana eh, irimo kizomba irimo zuka irimo utu- utu utu twose wavugaga ntabwo ari bibi eh, kumenya imico y'ahandi ni na byiza bishobotse ushobora no gutira mu mico y'ahandi ariko ntugende burundu ngo uh, u- u- umirwe bunguri urumva ko mu ijwi ndacyakomeza kwa kundi ariko utundi tunjyana ndadushira mu mu- na- na- naradutiye Ah, hari abasho- hari abashobora kuvuga ngo ah, Ma- masamba nawe noneho aragiye gakondo ayivuyemo
oya eh, indirimbo zanjye nyinshi nda- nda- nda- nda- nda- ndavanga nda- nda- ndashyiramo utundi twose kugira ngo erega bitaguma si- si- si- ni nacyo gituma mm, ni na byiza kugira ngo tujye twongeramo nu- ne- ne- ne- n'utundi tuntu twumva ko ari twiza tuvuye ahandi kugira ngo ibyacu bitaguma ari geto gusa ngo bigume mu banyarwanda ugomba gukora music music ni ni universal nk'uko babivuga ku buryo bijya no mu gutwi k'uwundi muntu utari umunyarwanda akabyumva Aga- akumva ko iyo njyana akumva uririmbo ari we eh, burya burya n'abandi bayahanze nabo reka nanjye nabo ndabyara umukobwa nk'uko babivuga baratunogera iyo rero batunogeye ushobora gutiramo ibyabo byiza ukabikubita mu mu- mu byawe kugira ngo ushobore kwagura amarembo ugera kure Reka reka twi- twituma wumvamo harimo iyo zuke kizomba nibyo koko mirongo inani ku ijana icuranze muri muri ubwo buryo reka tu- re- reka tuyumve gato
harahomba mbarugamba harahoma sarusha y'inyana kurorane neza n'abasubiza n'igishika cyinshi nikuba n'aba hose ndabona inyamibwa nk'iyi n'uwera waturutse ku ijuru yewe yewe yewe mama we ko numva sheshuru umeze umubiri wose ayiwe mama we ko numva sinzi urukundo umpaye ayiwe mama we ko numva sheshuru umeze umubiri wose ayiwe mama we ko numva sinzi urukundo umpaye yizire Mvugire mata kabasha inkanda bwacyaka mbara ubukombe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umutumirwa wacu ni masamba intore uyu ni umuhanzi w'umunyarwanda w- wamaze kwamamara cyane kandi wabigize umwuga masamba mu masegonda make cyane mbere y'uko mpa abakunzi bacu ijambo ubutumwa utanga muri iyi ndirimbo ni butumwa ki?
Ah, ni ubutumwa bw'urukundo ni indirimbo y'urukundo ijana ku ijana ikavugwa ku mutima utera niko ngutekereza ni urukundo nta nta byinshi birimo Eh, ngira ngo iyo dutanga mesaje mu rukundo eh, bahabwirwa benshi Mm.
Eh, urukundo kandi ubutumwa nk'uko ni- ni- ni- ni- ugiye ukurikira rero amagambo na- navuga ku rukundo ariko cyane cyane ntugushima koko uwo ukunze ukamuvuga neza ukamuvuga ibigwi ukamurata nabyo ni ni byiza cyane tujye turata abo dukunda tujye turata abaduhaye uwo mutima nk'uko Urukundo.
wabivuze kandi umuzika ni univaso urukundo narwo ntirugira imipaka ntirugire umupaka urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika batelemi wiriwe neza
niriwe cyane uri hehe
eee ndi ku mana muri zone nyagisozi komine busoni intara ya kirundo ni amahoro
ego n'amahoro kabisa akavura kariko karagwa gake gake gakwiye ariko atari nka yayindi iheruka kugwa mu rwanda ni bujumbura ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye mfite Mm.
ndibuka igihe abanyarwanda barigeze kuba iwacu kera nkiri mutoyi ndibuka ko hari mirongo itandatu na kabiri na gatatu na kane gutyo bamera nk'abahunze bafite inka ko inka zabo zaragira hamwe n'iza data Mm.
mbega nagomba mbaze umutumire ababyeyi biwe bo baba bari bahunze icyo gihe ikigira kabiri ni ukumushimira kubera ko ibihe yavuze ko yavukiye i burundi ariko icyo ndamushimira ko ni kimwe ni uko atigeze ata umuco w'ururimi rwabo kuko njyewe mu byo ngibyo iminsi mbona mu bihe by'ibihiguri ibi bihe abantu barashobora kugenda mu gihugu kimwe bagaca batakaza ururimi rw'igihugu cy'amavukiro cyabo ariko uwo ahubwo gusa wari ukwiye kumwumva umuntu agatoya masamba bateremi a- arakeka ko ah, ababyeyi bawe bashobora kuba ari abaragiranaga n'umuryango w'iwabo nguwo kuri telefone Eh, yes, rero bara- cyaba mu masamba uraho uraho cyane amahoro neza
ati Eh, inka ni nari kunda- nari kunda gushimira.
iyo rwangano Eh.
ntayo kabiri bubana kabiri ubuze inka numva numva numva umbwira ibintu byiza ndi inka ni urukundo ngabo gikomera uraryoshye cyane hanyuma rero nari kunda gushimira cyane ko Yego.
utigeze utakaza umuco nyarwanda w'iwanyu genda umurundi yego ariko ndabona abanyarwanda bahunze icyo gihe muri muri iyo myaka navuga muri uyu Mm.
munsi hariho abari bakiri i burundi ariko ntibaratakaza ururimi rw'aba- rw'ikinyarwanda Mhm.
ngaca ntangazwa rero n'abantu bavuye mu gihugu kimwe bajya mu kindi ugasanga baratakaza imico yabo ariko ibyo Mm.
ndanabyo ndabigushimiye cyane none Urakoze.
baba bavukiye i burundi uka- ukaba ukivuga ikinyarwanda uri uri muri leta zunze za amerika n'ubu uratavuga ikinyarwanda neza none kubatakaza umuco wabo namwe byoba bisa kuki biba bihagaze hehe mbagushimiye cyane ku ijwi rya amerika urakoze bateremi masamba reka gusubize mu magambo make cyane mu magambo make ndamubwira burya gutakaza ah, ururimi eh, ni nko guta cyangwa se ururimi cyangwa u- gutakaza imico y'iwanyu ni- ni- ni- ni ugupfa uka- uka- ukabura nyine eh, ntacyo ubura icyo kuko burya umuntu agizwe n'iki se umuntu agizwe ni- ni- ni- n'icyo ari cyo n'indangagaciro ze ni ukuvuga ngo kugi- ku- kugira icyaha ukajya mu ma- niyo niyo wajya mu mahanga ibyo bihugu byose tubirimo turahaha abari muri amerika nawe nawe njya mbabwira ariko ntibagate umuco wabo ntibagate indangagaciro zabo ni nacyo gituma abantu babubaha iyo u- bakubonyemo ko uri icyo uri cyo nicyo bashaka kumubwira ibyo rero ni ibintu abanyarwanda tubifitemo uburambe kubera amateka twaciyemo ntabwo byajyaga kudufata ngo bitudadire yego hari abana bato bashobora ushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda baruvuga nabi ariko ubu babonamo inyota nyinshi cyane ibyo rero nagira ngo n'abandi yaba abarundi yaba abanyarwanda cyangwa abanyafurika bose bajye bagerageza ntibate indangagaciro zabo ntibate umuco wabo ni ugupfa umuntu akaba igishushumbwe urakoze cyane masamba reka dufate na frederico wiriwe neza
mwiriwe neza edi gwema uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
ntabwo byinshi bisemba nagomba kumushimira gusa uwo muntu aririmba indirimbo z'urukundo urumva uharuye nk'aha mu gihugu cyacu cy'uburundi muri iyi minsi twimirije ibihe by'amatora urasanga abantu benshi bacanamwo hakuru hakuru kugwaruka abantu bacanamwo uwo muntu afite indirimbo z'urukundo zubaka imitima imitima y'abantu ndamukunze cyane nagomba kumushimira nta byinshi bise namubwira ati urakoze cyane tumukuru w'abakozi bo mu gihugu cy'uburundi aragushimiye cyane
urakoze cyane frederico ibujumbura mu burundi reka twumve indi ndirimbo ya masamba inzira ni ubumwe hanyuma tugaruke dore ko dusigaje iminota itarenze icyenda kugira ngo dusoze ikiganiro muri sanga iyo ni indirimbo inzira ni ubumwe y'umuhanzi intore masamba akaba ari nawe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cya none minota mike cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko masamba usibye ubuhanga wagaragaje muri muzika n'imbyino gakondo n'ibindi hari ikindi ngira ngo abantu benshi batazi ukina na filime
cyane tubwire muri makeya filime wazigiye muri rya riyese hari filime zizwi umaze kugaragaramo
hari nkigera mu birigi muri za mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'umunani ngiye kwigisha amarebe n'imena icya mbere ni uko indirimbo nyinshi benshi bamenye nk'iriya twarezwe mu mahanga hari byinshi tutabashije kumenya by'umuco gakondo w'abasokuru none twararutashye abenshi nzi ko abenshi bayimenye barayizi cyane ya mbere narimbanye n'amarebe n'imena hanyuma nyuma nza gukora za formasiyo nyinshi zijyanye n'ibyo bita komedi mizikari muri buruseli hanyuma mbyiga hafi umwaka n'igice nza kubangaje muri teatire yitwa rwanda norantikatire gurupovu mba umu akiteri wamaze nk'imyaka nk'itanu dukora turune mu burayi muri amerika ahantu henshi nyuma nza gukina filime nakinnye amafilime amwe amwe ntakibuka keretse mfite nk'igitabo nkabireba irimo irimo ibya je sere la main du diable nayo yabaye mu rwanda shake hands with the devil ya romeo dallaire exactly ehe nayo nayikinyemo n'izindi zimwe zimwe zari zari ntoya amadokimantari menshi menshi mu bubirigi mu bijyanye na jeunesse musicale yo mu bubirigi nayo nayikinyemo hari akadokimantari ariko ngira na turune mu gihugu cy'uburayi ibyo rero nabyo narabyize igituma nagiye no muri icyo bita komedi musicale muri make mvuze vuba vuba ni ukubera ko kubera ko nkunda mesaje mu ndirimbo irantwara cyane kurusha uko n'injyana cyangwa se n'ibindi byantwara bigasaba rero kugira ngo niba wize teyatere ukiga ukiga ibyo byose bijyanye n'ikinamico bigufasha kuzamura inganzo yawe na cyane cyane kugira ngo mesaje ishobore guhita urakoze cyane masamba mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nk'ubutumwa wagira abahanzi bakiri bato mu bijyanye no gusigasira indirimbo gakondo ni ubuhe
ubutumwa natanga ni uku ikintu cya mbere ku muntu ukunda igihugu cye ku muntu wifuza kugira indangagaciro zubaka igihugu cye yakagombye gutekereza mu bijyanye n'aho ari maze akabyagura ni ukuvuga ngo u rwanda rufite dufite sitire nyinshi cyane dufite inganzo nyinshi cyane urebye mu majyepfo buriya nkubwiye nko mu majyepfo mu majyaruguru aho hose hari inganzo zigiye zitandukana izo zose zishobora kuvamo inganzo yubaka kiriya gihugu cyacu ibyo rero nabwira abahanzi bacu yego bakora izindi nganzo kugira ngo bibagure byagure amarembo ariko bamenye yuko nta gishobora gutuma bazaburandinga igihugu cyangwa bazagaragaza igihugu batagarutse ku ndirimbo zacu ariko nanabashimira yuko n'ibyo barimo mu rwanda ubu ngubu abahanzi kabisa kudushapo inzira barimo umuziki bakora ni mwiza cyane umaze kugera n'ahantu kure ababikora babikore neza ariko nakifuje ni icyifuzo gusa ariko sintegeka ko mirongo inani ku ijana bagarukira inganzo yacu tugayisigasira u rwanda rukagira rukugura amarembo mu muziki kubera ko umuziki wacu uracyari hasi cyane masamba intore umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga tuvuganye uri mu mujyi wa manchester muri leta ya new hampshire hano muri leta zunze ubumwe za amerika nagira ngo ngushimire cyane mbikuye ku mutima kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire uganirize n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika wakoze cyane murakoze cyane kandi ndashimiye cyane n'abakunzi ba ijwi rya amerika nabo bose twaganiriye banyumvise nshimire injeniyeri Justin nshimire fatuma alimasi karara namwe mwese mwari mukurikiye ikiganiro reka tubasigire indirimbo uzabatashye y'umuhanzi masamba
uzabatashye babana babashaka muze tubaririmbe batabariye u rwanda murewe abavuka rwanda ndabasuhuje hobe hobe hobe bana b'iwacu muze twitaramire dukeye shingirori murewe abavuka rwanda ndabasuhuje nyiragicare gicaniro cyiza yaruhuye umuraza wa petero nyamushumba mporewe abavunguka rwanda ndabasuhuje hobe hobe hobe bana b'u rwanda twitaramire duke shingiro rimporewe abavuka rwanda ndabasuhuje dusangwa neza yo mushumba mba mwize yarahiye gihanga ko atazahara u rwanda mporewe abavuka rwanda n'abasura hobe hobe hobe bana
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika